Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco ari mu rugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane yabonanye n'urwaruka kuri stade yitiriwe abahowe Imana Stade des Martyrs i Kinshasa iyo nyigisho mu nyigisho ziwe papa francisco ashimikira ku bumwe n'amahoro mu karere kageramiwe n'intambara yaje ari intumwa y'amahoro amahoro arenga imbibi za kongo amahoro ya kongo natwe ni amahoro yacu ni amahoro y'i burundi cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano
uyu ni antoine cardinal kambanda umukuru wa eklezia katolika y'u rwanda yagiye kwakira papa i Kinshasa imiryango y'abanyanigeria yashikirije sentare y'i londres mu bwongereza ibyononywe n'isosiyete y'imbibi toroshel muri nigeria abakiri bato bakora ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo ko babikora kugira ngo babone ama, amaramuko aya makuru rero aya makuru rero n'ayandi mu kanya amakuru yo hirya no hino ku isi imiryango y'abanyanigeria yashikirije sentare y'i londres mu bwongereza ivyononywe n'isosiyete y'imbibi toroshel muri nigeria inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi abanyanigeriya barenga ibihumbi cumi na kimwe bo muri leta ya nigeri delta ahacukurwa peteroli bandikiye urwo rukiko rukuru rw'i londres baregera impozamarira iyo ntambwe mu rukiko izagaragaza niba amasosiyete mpuzamahanga ashobora kubazwa ibikorwa byayo mu mahanga mu bijyanye no gushumbusha abangirijwe ibyabo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rwemereye itsinda ry'abahinzi n'abarobyi b'abanyanigeriya ibihumbi mirongo ine na bibiri na magana atanu kurega isosiyete sheri mu rukiko rw'ubwongereza nyuma y'uko ibitoro bitembye bikangiza imirima n'amazi yo mu butaka uyu munsi ku wa kane isosiyete y'abanyamategeko yitwa leh day yavuze ko yatanze ikirego mu cyimbo cy'abantu ibihumbi cumi na kimwe magana atatu na cumi na barindwi n'ibigo cumi na birindwi harimo za kiliziya n'amashuri by'ahitwa ogare muri niger delta hasabwa impozamarira ku byo batakaje kandi byangijwe n'isosiyete shell dayday ivuga ko icyo kirego cya ogare kije cyiyongera ku cyatanzwe n'abatuye ibire mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ibyo biratuma abaturage bose hamwe basaba impozamarira ya shell bagera ku bihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itanu na babiri ikirego kivuga ko ibitoro byamenetse kubera ibikorwa bya sheri muri niger delta byangije imirima y'abahinzi byanduza amazi yanywebwaga kandi bigira ingaruka ku buzima bw'ibiba mu mazi umuvugizi wa sheri yavuze ko ibitoro byasesetse mu bireba ogade na bere byaturutse ku muntu wa gatatu wabyivanzemo harimo kwangiza ibitembo ariko ko ibikorwa byo gusukura akarere kahuye n'ingaruka bizakomeza urakoze eugeni indongozi z'ubumwe bwa buraya ziri mu rugendo i kiev ku mugwa mukuru wa ukraine ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe umukuru wa komisiyo ubumwe bwa buraya yatangaje ko we na bagenzi biwe bagiye kwerekana ingene bashigikiye ukraine n'abanyagihugu bayo mu ntambara barimwo n'uburusiya amwunganira umukuru w'igisata kijejwe ivy'imigenderanire y'ubumwe bwa buraya n'amakungu joseph borrell nawe yagize ati turi ngaha kugira ngo twerekane ko dushigikiye cane ko abanya ukraine barwanira igihugu cabo kuva intambara y'uburusiya itangura twamye ku ruhande rwanyu kandi tuzobandanya tubashigikira bikaba bitegekanijwe ko ejo kuwa gatanu abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa buraya n'indongozi za ukraine bakorana ibiganiro vyo kuraba ico uwo muryango wufasha mu kongera kwiyubaka kwa ukraine ikibazo c'ikena ry'imfungurwa kw'isi n'ubusabe bwa ukraine bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa buraya hagati aho ukraine yiteze ko uburusiya buzoigaba ko ibitero sindamusiga igenekerezo rya mirongo ibiri na kane uku kwezi umunsi umwaka umwe uzoba urumanye intambara y'ivyo bihugu yadutse mw'ijambo perezida wa ukraine yarayashikira akaba yahamagariye abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda agira ati mu bihe nk'ibi tubwirizwa kuba umwe tukagwanira inyungu z'igihugu twanka gucinyizwa sinkekeranya kandi ko tuzoguma dufatanye mu nda perezida wa ukraine zelenski akaba yumvikanishije kandi ko uburusiya buriko burasatira butera ubuseruko bwa ukraine avuga ko ibitero muri ico gice vyabaye ndansi
ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi arakoze mugenzi wacu eugene mukankusi hamwe na diane nini ntazwi bayadushyikirije muri ko muhandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini umwungere wa ekereziya katolika papa francisco arabandanya urugendo rwiwe ku mugabane wa afurika byaranze umunsi wiwe wa gatatu tubibaze mugenzi wacu diane nini ntazwi umunsi wa gatatu urugendo rwa papa francisco muri repubulika ya demokarasi ya kongo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye imana hamwe n'abakiri bato muri stade nini yitiriwe abamaratiri iri kinshasa papa francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za kongo n'amashi menshi yinjiye ari mu kamodoka kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyo nka baje kumusanganira benshi mu baje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziriko ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendera repubulika ya demokarasi ya kongo inyuma ya papa yohani pawulo wa kabiri yayigendeye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu mu ijambo yavugiye muri iyo stade nini yahamagariye abakiri bato gufata iya mbere muri kazoza ka kongo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu yahanuye kandi abakiri bato barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu bari bamwitabiriye kurwanya ukwikunda no gufatana mu nda yabasabye kandi gufatana amaboko no gucereza mu kiringo c'umunota umwe bazirikana abo baba barabagiriye nabi mu buzima bwabo umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse kongo acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire ijambo ry'umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko babwirizwa kwitaho igihugu cabibarutse na ekereziya babarizwamwo mu mubonano yagiranye n'abakiri bato papa francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa kongo agira ko yiyamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu ahoza n'abakorewe ayo mabi agira ati amarira yanyu niyo rwanje umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje ku yindi ncuro papa francisco yateye kandi ivyatsi awe yavuze ko hasahura ubutunzi bwa kongo biciye mu gusesa amaraso urugendo rw'umwungere wa ekereziya katolika papa francisco w'imyaka mirongo umunani n'itandatu akorewe muri kongo rugize urwa mirongo ine akorewe mu makungu kuva yimitswe nka papa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu rubaye kandi urwa gatanu akoreye ku mugabane wa afurika aho bukera ejo kuwa gatanu akaba azoja ijuba ku murwa mukuru wa sudani y'epfo igihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi
radiyo ijwi rya amerika washington dc tukivuga ku rugendo rwa papa francisco muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane yabonanye n'urwaruka kuri stade yitiriwe abahuwe imana stade de martir ikinshasa abagera ku bihumbi mirongo umunani bitabiriye inkuka y'imisa yasomye ejo kuwa gatatu yarasomye imisa yitabiriwe n'abantu bagera ku miliyoni inyigisho ziwe zari zishingiye ku bumwe n'amahoro umukuru wa ekereziya katolika y'u rwanda cardinal antoine kambanda ari kinshasa kwakira papa yavuganye na mugenzi wacu veniste nshimiyimana aratubwira igisobanuro cy'inyigisho za papa muri congo yaje byari ibyishimo bikomeye urundi urugendo rwangira ubutungane papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera kuko yezu kirisitu yabwiye petero ati petero ndagusabira nawe ugenda ukomeza abavandimwe mu kwemera nyir'ubutungane papa wari umusimbura wa petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu gusura kiliziya mu gihugu no mu mu karere k'umugabane aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira cyane cyane ko kongo igice cy'umugabane wa afurika nka kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu rwanda burundi na congo twita aseyac association de conference episcopale de l'afrique centrale hari byinshi dukorana mu iyogezabutumwa kuba rero yasuye congo natwe twagombaga kuza n'abepiskopi b'i burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira none se nyakubahwa karidinari mu nyigisho umushumba kiliziya katolika yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri ubumwe n'amahoro ayo magambo tuyumve dute muhereye ku bibera mu karere yaje gusura mu nyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uru ruzinduko icya mbere ni ukubabarira nk'igihugu cyabayemo kandi kirimo intambara amakimbirane ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi kubabarira ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kongera kubana icya kabiri ni ukubaka umuryango kubaho ni ukubana kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'imana ni umubyeyi uba ushaka ko tuba abavandimwe abana be abavandimwe bagize umuryango akabona kudukiza umuntu imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango icya gatatu rero ni ubutumwa kwamamaza inkuru nziza ijambo ry'imana rigizwe n'uko imana idukunda nk'abana bayo y'uko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavana mu mahoro none se nyakubahwa karidinari izo nyigisho z'umushumba wa kiliziya katolika yakoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u rwanda n'ab'uburundi izo nyigisho zirabareba ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro kandi amahoro barenga imbibi za kongo amahoro ya kongo natwe ni amahoro yacu ni amahoro y'u Burundi n'u rwanda cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano cyangwa se yinjira no muri ibi bihugu byacu ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu rwanda yaduhaye urumuri dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri iyi ngingo yo kubabarira ni byo byatumye ubu ngubu u rwanda rudaheranwa n'ingaruka za jenoside umuryango w'abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe nuku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi ku buryo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzaba twizihiza imyaka ijana na makumyabiri n'itanu ivanjiri igeze mu rwanda aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi kubabarira no gusaba imbabazi aribyo bigize ubwiyunge n'amahoro bitwubaka nk'umuryango w'abanyarwanda kandi nka kiliziya nk'abakirisitu ukaba ari umusanzu wacu antoine Cardinal kambanda ndabashimye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
mu burundi nta shyirahamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane ryemerewe gusubira kugurura ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu bene ayo mashyirahamwe yari asigaye aguriye rwose mu burundi abanywanyi bakavuga ko abagirira akamaro kanini basaba brb banki nkuru y'igihugu gusubira ku ngingo yafashe inkuru ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'uburundi muri banki nkuru ya repubulika brb niwe yasohoye itangazo rishiraho iyo ngingo igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kane yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashirahamwe mato mato yo kwiziganiriza y'abanyagihugu yavuze ko ayo mashirahamwe mu burundi atubariza amategeko ayagenga yaciye atangaza amategeko mashasha yandikwa mu ibanki nkuru y'igihugu ry'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe amadosiye yamaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu imbere y'uko iri tangazo risohoka azoherahezwa ku ku misozi yose igize uburundi yuko ari ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi muri iki gihe ayo mashirahamwe yo kuguranana hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose abaganiriye n'ijwi rya amerika mu ntara za rumonge na cibitoke mu mpanuko bushiye uburengero bavuga ko ryabaguye nabi cane cane ko ayo mashirahamwe aribwo buryo bwonyene bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twari dufise agataye gatoya nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza vyahora bitworohera kwi- gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito nta mamikrofinance twaronka tujamwo gusaba ingurane kuko ntavyo tuba dufise tugwatirizayo nk'akarorero nk'ishirahamwe jewe ndimwe inkotiza ibihumbi bitanu ku kundwi kundwi ugasaba ingurane ica kabiri cayo ufiseyo niyo wemerewe kuronka none ubu u- bigiye kuduhanga ivyo bintu ntibizokoroha mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agataye k'iwawe ukaja mu kurima kumva z'uko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane wasuka udufaranga waba urose agatahe mu nyungu k'iwawe hama ugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gatahe k'iwawe usigara urikoreshereza ubu ubu tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha bigiye ni guhagarara ntibyoroshe cyane maja mu makisi navyakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu mutoyi nshobora gu- kuba mfise nta konte nta konte mba mfise ja muri banki canja mu muri utwo dushira hamwe ca- two kuziganya no kuranana nitwo dushobora kumfasha kuko nshobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanje agakira ubwo bushirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga nta bintu byo kuvuga ngo urinde ku- gutanga i- ingwate zirezire Uf- usanzwe wari uziganya muri iryo shirahamwe baguhereza amafaranga n'ingoga sero n'imitahe usanzwe ufiseyo abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika baba abacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba ko iyo ngingo yohagarara bemeza ko izogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi basa nkuko ba- batunigiye mu izosi vrema bobireka ibyo bikaba- bikabandanya nkuko bya- byahora kuko nta ngorane byari biteje twaguranana mu mu kwizigiranira tukishyurana neza ata- ata- ata ngorane biteye yoreka ayo mantuze ayo mashirahamwe akabandaya nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mu mabanki byozobafasha cane kugira ngo baze bariteza imbere ubwabo nyakubahwa yorabica bivuze ko akadusubizamwo iki gihugu cacu cari co kwiteza imbere mu dushirahamwe byadufasha cyane ariko ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana nta gashirahamwe na kamwe ishirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa vy'amabanki canke ivy'amashirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uwuzofatwa yabirenzeko azohanwa hisunzwe amategeko y'uburundi agenga ico gisata Gerard Hakizimana mukuru w'ishirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushiraho izindi ngingo mperekeza kubwi warabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'ivyahuha bihuhuka bijya bintu byafasha abenegihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashaharasi kanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabo nahopfuma habaho iyindi ngingo mperekeza ituma abo bantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira izo bagira amakonte aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga arose icyo gihumbi aragiye mu ishirahamwe kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwi- kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi naza ko rero bokwiga bakaraba nyene hoja yindi ngingo mperekeza ingingo yotuma uh, umwenegihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko aribwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe vyoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana abatari bake basaba umukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Republika bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ko umunwa wose ubwirizwa kuronka ivyo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika yarenguruhira ya eroja wiri kaneza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro bunganguzima mwateguriwe kandi mushikirizwa na eugene mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima ndi eugenia mukankusi ibihe by'iminsi mikuru bibamo ibintu byinshi n'ibihe imiryango ifata akanya igahura ikidagadura kandi ni igihe gikoreshwamo ibiribwa byinshi ntibitangaje ko abantu benshi bifite bagira ibibazo by'ibiro nyuma y'iminsi mikuru ku bandi guhitamo ibiribwa mu bihe by'iminsi mikuru bishobora kubabera ihurizo ubushakashatsi bwerekanye ko kugira ibinure biri ku gipimo cyo hejuru mu mubiri indwara z'umutima umuvuduko w'amaraso kwiyongera kw'isukari mu maraso ari ibintu bikunze kuboneka nyuma y'iminsi mikuru mu mpande zose z'isi bishobora gusa nk'aho umuntu adafite uko yabyitwaramo muri ibyo bihe by'umwaka nyamara inzobere zo mu kigo Mayo Clinic gifite icyicaro muri amerika zivuga ko hari icyo ushobora gukora dore ingero wisimbuka ifunguro mbere y'ibirori urisimbutse bishobora gutuma nyuma urya cyane kubera kumva urimo kurushaho gusonza ushobora kujyana ibiryo byawe byiza mu bigomba gusangirwa gabanya inzoga kuko zishobora gutuma uhitamo ibiribwa nabi kandi zishobora kugutera umwuma bityo rero inywera amazi cyangwa icyayi icya nyuma ushobora guhakanira mu kinyabupfura inshuti zawe n'abavandimwe baguhatira kugerageza buri cyose kadijya mohamed mustafa uri abuja muri nigeria yashinze di good fit uburyo bwibanda ku gutuma umuntu agira ibiro biri ku rugero ubuzima bwiza kandi akanamererwa neza agubwa neza n'ibiribwa bifasha abantu kwitwara neza mu buzima reka rero tumugereho mu gikoni
ni iby'ingenzi cyane gutangira kwitoza kubaho mu buryo bw'ubuzima buzira umuze hakiri kare bisaba ukwitwararika guhambaye kubona ikintu wakifuje kurya ariko ukanza uruti ntabwo nkirya abantu barwaye diyabete nabagira inama yo kurya kenshi amafunguro yo mu binyampeke by'umwimerere bitegurwa mu ngano umuceri wijimye nabagira kandi inama yo kwirinda ibiryo biteguriwe mu nganda bakarya ibikungahaye kuri poroteyine nk'inkoko inyama amafi kubera ko ku bantu babana na diyabete bisaba kwitonda cyane kurya akantu kamwe bishobora gutera kumererwa nabi mu gihe utitonze irekure uryoherwe n'ifunguro gusa wibuke ko urimo kugerageza kubaka uburyo bw'imibereho bwiza buzagufasha kurama nicyo buri wese yifuza buri muntu yifuza kubaho igihe kirekire kandi rero uri uwo uri we bitewe n'ibyo urya buri kimwe ushyira mu kanwa kawe kirabara ibyo tugiye guteka uyu munsi bishobora gukoreshwa haba ku ifunguro rya mu gitondo irya saa sita cyangwa iry'umugoroba rero twakase ibitunguru byacu ubu turimo gukata pavuro zacu turashyira inyama z'inkoko twasize amavuta n'ibirungo mu mazi ashyushye ubu turacamutsa ibirungo rwatsi twasize amavuta hano tugiye gukoresha agapfunyika kamwe gusa aho dushyira igi dufite igi ryacu tugiye kurivanga neza kugeza ryivanze ok rimaze kwivanga turariteka ku ipanu dushyiremo inkoko na bya birungo rwatsi ubu turabipfundikira kandi ifunguro ribe riteguye
ibihe by'iminsi mikuru bibonekamo ibiribwa biryoshye birimo n'amasukari kugira ngo bishimishe akanwa kandi akenshi abantu bagira ibibazo by'isukari iri ku gipimo cyo hejuru muri ibyo bihe by'umwaka dr ken redcross ni umuganga w'indwara z'imbere mu mubiri akaba n'umwanditsi w'ibitabo aradusangiza zimwe mu nama z'ukuntu twakwita ku kibazo cy'isukari mu minsi mikuru
So I wanted everyone out there to be mindful about some signs and symptoms that your blood sugar may be elevated and you just don't know. So the things you want to think about, you want to think about fatigue.
ndashaka ko buri wese hanze aha yita ku bimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko isukari yo mu maraso yawe ishobora kuba yazamutse kandi utabimenye ibintu watekerezaho ni nk'umunaniro ukabije kwiyongera kw'inshuro wihagarika kwiyongera kw'inyota no kureba ibikezikezi ibi ni ibimenyetso wabyemera utabyemera bamwe mu bantu birengagiza iyo tuvuga ku isukari yo mu maraso tujye twemera ko isukari itari ikintu kibi buri gihe isukari ni ngombwa kugira ngo ubone ingufu umubiri uhora ukeneye ibintu biri mu rugero iyo tuvuga isukari iri hejuru hari ikigero igeraho ukaba warwara indwara ya diyabete ariko ku rundi ruhande n'iyo imanutse ikajya hasi cyane ushobora kurwara indwara yo kubura isukari izwi nka ipoglisemi ku bw'amahirwe ibyo ntibikunze kubaho biba ahanini ku bantu basanzwe barwaye diyabete kandi bafata imiti ya insuline cyangwa ibindi bintu bigabanya ikigero cy'isukari mu mubiri ariko kandi ibyo nabyo uba ugomba kubyitaho ikintu cya mbere navuga ni uko ukeneye gusohoka ugatembera ugakora siporo impamvu mvuga ibi ni uko bitagabanya ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa ahubwo hari n'uburyo bikangurira umusemburo wawe wa insuline kohereza isukari mu tunyangingo tw'umubiri ikenewe ikindi ni uko ukeneye kumenya ibindi bintu bikuri hafi bishobora gufasha mu gushyira ku gipimo isukari yo mu maraso yawe nk'ikimera cya berberine navuze kuri berberine by'umwihariko kubera ko idafasha ku bijyanye n'isukari yo mu maraso gusa ahubwo inafasha mu kuringaniza ikigero cy'urugimbu rwa kolesterole gikenewe mu mubiri hanyuma icyo nasorezaho ariko nacyo cy'ingenzi iyo uvuga kuri izo sukari zihishe nifuza ko buri wese yashaka uko ahagarika kurya ibi bintu bikorano biryohereye ni bibi cyane ububi bwabyo ntibugarukira mu kuzamura ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa ahubwo binica za mikorobe na bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri bimwe muri ibyo bimenyetso nk'umunaniro navuze si umunaniro usanzwe ni umunaniro ukabije aho niyo waruhuka ute wumva bidahagije iyo tuvuga ku kunyaragura bikunda kuba kenshi mu gihe cy'ijoro kandi uko kunyaragura bijyana no kugira inyota kandi idashira ku buryo igihe unyoye wumva utari kubona ikikugera ku nyota hanyuma kureba ibikezi byo ni ikintu abantu bamwe basuzugura bakumva byarangizwa no guhindurirwa indorerwamo z'amaso
ku bantu batari bake igishuhe ni inyama bahitamo mu bihe byo kwizihiza iminsi mikuru hari ikintu abantu bamenyereye kumva ko kurya igishuhe bituma umuntu yumva ananiwe cyangwa asinzira ese ibyo ni byo koko cyangwa si byo muganga greg anderson wungirije umuyobozi wa deparitoma ishinzwe siyanse ijyanye n'imirire kuri kaminuza Purdue hano muri amerika aradusobanurira the scientific community, the nutrition science community, doesn't think that tryptophan.
Baba abahanga mu bya siyansi, abahanga mu by'imirire bose ntibibwira ko ikinyabitabire cya tryptophan ariyo mpamvu tugira ibitotsi byinshi nyuma yo gufungura kubera ko umubiri uba urimo gukora impinduka nyinshi zirimo n'ibijyanye n'imisemburo bityo akaba ari nta mpamvu ikomeye yo kwizera ko tryptophan ariyo ntandaro y'uko gusinzira nyuma y'ifunguro tiripotifani yo yifashishwa mu guhuriza hamwe utunyabutabire two mu maraso twitwa serotonine kandi utwo tuzamura ibitotsi rero kongera ikigero cy'amaraso kirimo tiripotifani bishobora gutera ukwihuza kwa serotonine hanyuma hakaza ibitotsi ariko kugira ngo iyi ngingo yo kuba inyama ya dendo itera ibitotsi ibe yakumvikana byasaba ko dendo yaba ifite urugero rw'ikinyabutabire cya tiripotifani rwinshi gusumba ibindi biryo warya mu mwanya wayo mu gihe utayishaka kandi ibyo siko biri rero inyama ya dendo ihuje ikigero cy'icyo kinyabutabire n'iy'inkoko ndetse yewe ikanganya n'iy'ingurube ku bw'ibyo nta shingiro rifatika ku byerekeye imiterere y'umubiri w'umuntu ryatuma inyama ya dendo ifatwa nk'ikiribwa cyihariye gitera gusinzira byaba ari ukwibeshya gufata tiripotifani nk'impamvu y'ibanze ituma twumva tugize ibitotsi nyuma yo gufungura na cyane ko ubaye uri mu mimerere ituma urya ibiryo byinshi ndetse yewe ku bantu banywa n'inzoga bakayirenzaho ibyo ubwabyo bitakwirengagizwa kuko nabyo bishobora gutera gusinzira hanyuma yo gufungura
mu minsi mikuru igihe imiryango ihura haba hari ibyishimo n'ibiribwa igikoni gishobora guteza impanuka gikoreshwa cyane muri icyo gihe cy'umwaka abantu bateka ibiribwa bakunda bifuza gusangira n'abandi ariko nanone igikoni gishobora gukwega impanuka abantu batitwararitse nk'uko komisiyo ishinzwe umutekano w'abagura ibikoresho y'amerika ibivuga umuriro mu bikoni ukomeje kuba ku isonga mu bitwika amazu ku kigereranyo haba imiriro mu gikoni inshuro igihumbi na magana atandatu mu bihe by'iminsi mikuru iyo ikubye inshuro zirenga eshatu
ibiganiro bafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika